ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda twumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda radiyo ijwi riyobora kuri interineti mu dusange kuri wayishatu radiyo yacu voa akadomo com ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi abatwa muri uganda barasaba leta kubashumbusha ibyabo babuze ubwo birukanwaga mu mashyamba babagamo mu myaka mirongo itatu ishize nk'ubu ngubu ugiye muri iyo komyunite y'aha mikingo ukareba ukuntu abatwa babayeho mu by'ukuri mu myaka iri imbere sinzi twebwe abatwa nimba tuzaba tukiriho uyu ni alice nyamihanda umutwa wa mbere wize muri uganda akagera ku rwego rwa kaminuza wabaye impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa bagenzi be leta zunze ubumwe za amerika yongeye gusaba u rwanda guhagarika inkunga ivuga ko ruha umutwa wa emu makumyabiri na gatatu inarusaba gukura ingabo zarwo muri congo kugira ngo rworohereze ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara n'imitwe y'inyeshyamba naho mu burasirazuba bwo hagati imitwe y'abarwanyi bo mu ntara ya gaza muri palestina barashe ibisasu bya roketi muri israel indege z'intambara za israel nazo zahise zijya kurasa muri gaza ayo makuru n'ayandi ni mu kanya gato amakuru ku ijwi rya amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi kuri uyu wa gatandatu abanyanijeriya barenga miliyoni ijana bazitabira amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko abakandida batatu nibo bahabwa amahirwe yo kuzavamo umwe uyobora igihugu muri cumi n'umunani biyamamaza timu ishimwe umukandida uzatorwa muri aba bazaba bahanganye mu matora yo kuwa gatandatu niwe uzasimbura muhammadu buhari urangije manda ze ebyiri umwe muri aba akomoka mu ishyaka rya politiki rikiri rito riharanira umurimo ni peter obi bivugwa ko ashaka guhindura ibintu byose byagezweho mu rwego rwa politiki abakandida bahatanira kuyobora nigeria bose hamwe ni cumi n'umunani gusa batatu nibo bahabwa amahirwe yo kuzavamo uwicara mu ntebe ya perezida muhammadu buhari ucyuye igihe n'uyu peter obi w'imyaka mirongo itandatu n'umwe arimo barimo kandi bola tinubu ukomoka mu ishyaka riri ku butegetsi yakoranye bya hafi na muhammad buhari uyu mugabo umaze kugera mu zabukuru yujuje imyaka mirongo irindwi yabaye guverineri wa lagos hagati y'imyaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda na bibiri na karindwi afatwa nk'ikigirwamana aho muri lagos agendera ku murongo umwe n'uwa buhari ucyuye igihe undi wa gatatu uhabwa amahirwe ni atiku abubakar abubakar w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu y'amavuko akomoka mu ishyaka ry'abaturage riharanira demokarasi uyu mugabo yabaye visi perezida wa nigeria ku butegetsi bwa olusegun obasanjo wavuye ku butegetsi muri bibiri na cumi na gatanu ubu iyi ni inshuro ya gatatu abubakar yiyamamariza kuba perezida nyuma y'uko atsinzwe na buhari mu matora aheruka muri bibiri na cumi n'icyenda icyo abubakar ahuriyeho na tinubu bahanganye ni uko bombi hari igihe bashinjwe ibyaha bya ruswa ariko bakabihakana bombi kandi baturuka mu idini ry'abisilamu mu gihe obi we ari umukristo
mu burasirazuba bwo hagati imitwe y'abarwanyi bo mu ntara ya gaza muri palestina yarashe ibisasu bya roketi muri israel indege z'intambara za israel nazo zahise zijya kurasa muri gaza thomas kamirindi igisirikare cya isirayeli cyatangaje ko abanyapalestina bo muri gaza barashe muri isirayeli roketi esheshatu na misile ebyiri zihanura indege uyu munsi mu gitondo cya kare cyashwanyurije mu kirere roketi eshanu iya gatandatu irabacika iragenda igwa ahantu mu murima naho misile nazo zayobye ntizagwa aho zagombaga kurasa nta muntu wapfuye ntawakomeretse indege z'intambara za isirayeli nazo zagiye kurasa muri gaza zibanze ku birindiro by'umutwe wa hamas uri ku butegetsi muri iyo ntara ya gaza cyane cyane ikigo hamas ikoreramo intwaro naho nta muntu wagize icyaba kurasana k'uyu munsi gukurikiye ukw'ejo hashize aho abasirikare ba isirayeli bateye mu mujyi wa napluze muri sisijorudaniya bashaka guta muri yombi abarwanyi bo mu mitwe yo muri palestina minisiteri y'ubuzima ya palestina itangaza ko imirwano y'ejo yahitanye abantu cumi n'umwe barimo abarwanyi batandatu n'abasivile batanu muri abo basivile batanu nabo barimo abasaza babiri b'imyaka mirongo irindwi n'ibiri na mirongo itandatu n'umwe n'umusore w'imyaka cumi n'itandatu minisiteri y'ubuzima ya palestina kandi ivuga ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu isirayeli imaze kwica abanyapalestina mirongo itandatu na batandatu naho isirayeli iratangaza ko muri icyo gihe kimwe imitwe y'abarwanyi bo muri palestina imaze kwica abanyayisirayeli icumi n'umukerarugendo umwe ukomoka muri ukirere
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugeno kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobaz voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko yashimishijwe n'imyanzuro yafatiwe mu kanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango wa afurika yunze ubumwe k'umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo itangazo ryarawe risohowe n'umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ned price rivuga ko amerika ishyigikiye imyanzuro yafatiwe muri iyo nama yateraniye muri etiyopiya tariki cumi na zirindwi iyo nama yagaragaje impungenge zijyanye n'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo rikorwa n'imitwe ya gisirikare irimo m makumyabiri na gatatu isis drc codeco na fdlr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda leta zunze ubumwe za amerika yongeye gusaba impande zose zirebwa n'ikibazo cya kongo kubahiriza imyanzuro yafatiwe mu nama za rwanda muri angola na nairobi muri kenya kimwe n'ibyemezo by'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba amerika yongeye kandi gusaba u rwanda guhagarika inkunga ruha umutwe wa m makumyabiri na gatatu inarusaba gukura ingabo zarwo muri congo kugira ngo rworohereze ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara n'imitwe y'inyeshyamba kuri uyu wa kane madamu beatrice munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside mu rwanda yongeye kwihanangirizwa uh, kwihanangiriza bwa kabiri umucamanza ukuriye inteko iburanisha imushinja gufata ibyemezo bibogamye uh, e, munyenyezi rero niwe washinje umucamanza gufata ibyemezo bibogamye ku ruhande uh, rw'ubushinjacyaha yabwiye madamu patrici mukayiza ukuriye urukiko rwisumbuye rwa huye ko nta butabera buboneye amwitezeho amusaba ko yakwivana mu rubanza rwe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yari mu cyumba cy'iburanisha madamu beatrice munyenyezi yafashe umwanzuro wo kwihana umucamanza ukuriye inteko iburanisha urubanza rwe ashingiye ku cyemezo yari amaze kumufatira ku nzitizi we n'abamwunganira mu mategeko bari baragaragaje mu iburanisha riheruka bari bavuze ko bibabangamiye kuba ubushinjacyaha bugaragaza ko hari abatangabuhamya babwo bashaka gutangira mu muhezo ubuhamya bushinja munyenyezi bakavuga ko ibi byagombye kuba byarasuzumwe mu iburanisha ry'ibanze bikanafatwaho icyemezo abo banyamategeko bari banagaragaje ko hari undi mutangabuhamya ubushinjacyaha bwongeye ku rutonde bitandukanye n'abari bemejwe bwa mbere n'urukiko bari bagejeje ku rukiko kandi inzitizi ko abatangabuhamya bashaka gushinjura munyenyezi bari gutotezwa bishingiye ku rubanza rwe kuri izo nzitizi urukiko rwanzuye ko rutagomba gusubira ku cyemezo cyo kumvira abatangabuhamya mu muhezo kuko rwarangije kugifata mu mwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri rwari rwanzuye ko abatangabuhamya batanu bagomba gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo ku mpamvu zo kubarindira umutekano ku kireba umutangabuhamya ubushinjacyaha bwongeye ku rutonde atarateganijwe urukiko rwanzuye ko rutazamwumva naho ku kireba abatangabuhamya bagomba gushinjura munyenyezi bivugwa ko bari gutotezwa muri gereza bishingiye ku rubanza rwe umucamanza yanzuye ko agomba kubanza kubikoraho iperereza akamenya ukuri kw'ibivugwa akazabona gufata umwanzuro akimara kumva icyemezo cy'umucamanza madamu munyenyezi ntiyabyihanganiye ahita yaka ijambo yashinje umucamanza ukuriye inteko iburanisha urubanza rwe icyarimwe ari nawe perezida w'urukiko rwisumbuye rwa huye kubogamira ku ruhande rw'ubushinjacyaha mu byemezo afata yabwiye madamu patrici mukayiza ko asanga asa n'uwarangije kumucira urubanza yavuze ko aramutse yemeye ko urubanza rwe rubera mu muhezo yaba ashyigikiye ko ukuri ku byo aregwa kutajya ahagaragara yabwiye urukiko ko yageze mu rwanda yitaba ubutabera ku mugaragaro bityo ko akeneye kuburanira mu ruhame munyenyezi yasabye umucamanza ukuriye inteko iburanisha kuva mu rubanza rwe kuko avuga ko nta butabera bubone yamwitezeho umucamanza yamubajije niba amusaba kwikura mu rubanza cyangwa se niba amwihannye munyenyezi yamusubije ko amwihannye by'umwihariko nkawe ku giti cye umucamanza yasabye abanyamategeko bunganira munyenyezi kumufasha bakandika impamvu ashingiraho ubwihane bakazishyikiriza urukiko ku gihe giteganywa n'amategeko umunyamategeko yasobanurira ijwi rya amerika ko iyo uregwa aza kubwira umucamanza ko amusaba kwivana mu rubanza biturutse ku bushake bwe ntawagishije inama umucamanza aba ashobora gushingira ku mutimanama we akikura mu rubanza cyangwa akarugumamo nk'uko amategeko abiteganya ni mu gihe bigeze ku ngingo yo kwihana umucamanza biba bisaba ko perezida w'urukiko asuzuma niba ubwihane bufite ishingiro cyangwa budafite ishingiro akabona gufata icyemezo kuri uru rwego kuba munyenyezi yihannye umucamanza uyobora iburanisha kandi ari nawe perezida w'urukiko rwisumbuye rwa huye ubwihane bwe buzasuzumwa n'urukiko rukuru urugereko rwa nyanza hari ku nshuro ya kabiri munyenyezi yihanuye umucamanza patrici mukayiza bwa mbere yihanye inteko yose imuburanisha ariko ikomeza kumuburanisha buri gihe avuga ko nta butabera buboneye yiteze kubamuburanisha hari hagezweho igihe cyo gutangira kumva abatangabuhamya batanu b'uruhande rw'ubushinjacyaha basabye gutanga ubuhamya bwabo barindiwe umutekano biteganijwe ko urukiko nirumara kubumva ruzakurikizaho kumva bamushinjura madamu beatrice munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko ubutabera bw'u rwanda bumukurikiranyweho ibyaha bya jenoside bukeka ko yabikoreye mu cyahoze ari perefegitura ya butare ubu ni mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo y'igihugu ni umunyarwandakazi uvuka mu majyaruguru y'u rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ubu ni mu karere ka gicumbi ni umukazana wa madamu paul na nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango ku ngoma y'abatabazi nyirabukwe yakatiwe n'urukiko rwa arusha igihano cy'igifungo cy'imyaka mirongo ine n'irindwi muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi arsene shalom naho bari nawe yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu ku byaha bya jenoside ibyaha ubushinjacyaha bumurega munyenyezi arabihakana akavuga ko bishingiye ku kuba ari umukazana wa nyiramasuhuko kandi ko ababimushinja batamuzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyamwirukanye ku butaka bwacyo haza kuburaniraho bikekwa ko yakoreye ibyaha ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atarimo ukuri ku nzego z'icyo gihugu zishinzwe abinjira n'abasohoka kugeza ubu urubanda rurabera i nyanza mu rukiko rukuru mu rwego rwo gutira icyumba cyujuje ikoranabuhanga ryafasha kurindira umutekano abatangabuhamya iburanisha rizakomeza ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi gutaha eha wagira ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda tuva i nyanza amajyepfo y'u rwanda twerekeze muri uganda aho hashize imyaka irenga mirongo itatu leta y'icyo gihugu yirukanye abatwa mu mashyamba kugira ngo ayo mashyamba yaho babaga aharirwa inyamaswa nk'ingagi zisurwa n'abakerarugendo kuva icyo gihe kugera none babayeho bate umunyamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahizi yagiye mu mashyamba y'inzitane ajya ahitwa bwindi iryo shyamba rya bwindi riri mu burengerazuba bwa uganda maze avugana nabo
ubu turimo tuzamuka muri uyu musozi ishyamba ry'inzitane rya bwindi ishyamba rizwi cyane kubera ko rigendwa n'abakerarugendo baza gusura ingagi ariko ubu ukaba turimo kugenda na bamwe mu miryango y'abatwa bari basanzwe batuye muri iri shyamba kera mbere ya mirongo icyenda ubwo leta yabakuyemo rero iyi miryango y'abatwa irimo kugenda itwereka uko yari ibayeho muri iri shyamba ibyo baryaga ukuntu bahigaga ndetse na bimwe mu bice gakondo yabo nk'aho baterekereraga byose bikirimo barimo kutwereka amazu baturagamo ndetse ndabona n'inzu bubatse hejuru mu giti nka metero mirongo itatu hejuru hamwe basigaga abana babo kugira ngo inyamaswa zitabarya bakaja guhiga
bamwe mu batwa turi kumwe muri iri shyamba ni bakuru bihagije ku buryo bibuka ubuzima babayemo mu ishyamba eric tumuhirwe ni umusaza utazi imyaka y'uko ingana ariko agereranya ko ari hejuru y'imyaka mirongo irindwi akunda kuyobora ba mukerarugendo muri iyi parike kugira ngo abereke amwe mu mazu ya ba sekuruza yo basize mu ishyamba ubu ni njye wabaye mukerarugendo nkaba n'umunyamakuru aha ugu mwanya gwa gujya umwanya go abantu baravugabuganiraho kuruga nkuko avuga mu rurimi rw'urukiga Eric ati aha hantu tugeze munsi y'iki giti kinini hari ahantu h'ingenzi mu mibereho yacu aha niho twajaga duteranira abatwa baturutse ku dusozi dutandukanye aho bari batuye mu mashamba bazaga ahangaha bikoreye impano zabo tukahahurira hanyuma tukagenda icyarimwe tugiye gutura imana zacu mu kandi gasozi kuza gutwarira abakuru
izi ndirimbo bacuranga ku gicurangisho cyitwa ikembe ngo zacurangwaga bishimira umusaruro mwiza w'ubuki ariko buzumvikanamo agahinda kenshi kuko ntibacyemererwa kwegeranya ubuki cyangwa ikindi kintu cyose kiva mu ishamba niwe ndi kuza kumenya ubwenge ndatakagwaraga kuva navuka sinari narigeze ndwara urabona aya mashamba yuzuye imiti twajaga turya imiti urugero niba nariye ubuhura namenyaga ko nzamara imyaka ine nta kibazo cy'ubuzima ngize nyuma y'imyaka ine nongeye kurya ubuhura nkongera nkamara indi myaka ine nta ndwara natangiye kurwara igihe natangiye kurya ibyo kurya abantu bose barya mu biturage noneho nanjye nsigaye njya mu mavuriro kwivuza ngahabwa imiti y'abazungu iyi miti igira ingaruka mbi mu buzima bwanjye namara iyo myaka ine butakarugiremo nkasuba nkabubona muri iyo myaka ine ndasuba mare y'indina
ababyeyi b'abatwakazi baririmba bari guhinga mu mirima y'abakondesherejwe n'ishyirahamwe ryigenga ntibishimiye kuba batagira ubutaka bwabo bwite bibutsa ubuzima bwiza bwo mu mashamba bahozemo yo mu gahinga na bwindi ukurikije ibyo bavuga no mu maso yabo ubona ko yari umuryango w'abantu washegeshwe no kuba baravanywe mu bibanza byabo bya gakondo kandi ntibasubizwe mu buzima busanzwe na leta alice nyamihanda ni umutwa wa mbere wize kugeza ku rwego rwa kaminuza yabaye impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa bagenzi be yari mu itsinda ryatsinze urubanza mu rukiko umwaka ushize rirega leta y'abakuye mu mashyamba nuko urukiko rufata umwanzuro wemeza ko leta yakoze ikosa kubakura mu mashyamba ntibahe indishyi rwanategetse leta gushakira abatwa ubutaka no kubasubiza mu buzima busanzwe niho twebwe nk'umuryango w'abatwa twicaye turavuga oya reka tujyane ikirego cyacu mu bucamanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bafata icyemezo bavuga yuko abatwa batsinze urubanza barabyemeza ukurikije ukuntu uko babonye ubujurizi bwo twari twatanze ibyari byifuzwa byose niho bafashe umwanzuro bavuga yuko abatwa batsinze urubanza none kuva bafata umwanzuro bigeze he hari icyo leta yari yasubiza ntacyo gavumenti iradusubiza ahubwo icyakurikiyeho leta yarajuriye ngo ntabwo yanyuzwe n'ibyo bari abacamanza bavuze ngo abatwa batsinze ariko na n'ubu twe turiteguye ku buryo ibyo tuvuga ni ukuri nk'ubu ngubu ugiye muri iyo komyunite y'aha mikingo ukareba ukuntu abatwa babayeho mu by'ukuri mu myaka iri imbere sinzi twebwe abatwa nimba tuzaba tukiriho
mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika abatwa baba cyane muri uganda repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda n'uburundi mu nkuru itaha tuzabagezaho icyo leta ivuga ku kibazo cy'abaturage b'abatwa ndetse n'abatwa bakora akazi ko gusabiriza kubera kubura ubundi buryo bwo kubaho bujyanye na kamere yabo ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
umudiho w'abatwa bo muri uganda ushoje iyo nkuru ya ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika watubwiraga ibibazo bafite mu ishyamba rya bwindi inshuti mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mugezwaho na eugenie mukankusi ndabasuhuje mwese ndi eugenie mukankusi ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima ibihingwa bya moringa na marambe bifatwa nk'ibikungahaye mu ntungamubiri intungamubiri zabyo ziruta kure izo mu bindi bihingwa zigatanga ubuzima bwiza nk'uko inzobere mu by'imirire zibivuga eric manuel inzobere mu by'imirire avuga ko ari ingenzi kuvuga cyane kuri ibi biribwa no gukangurira abantu kubifungura
ukiyibona wabona ko ari ikimera gisanzwe ariko utubabi duto twa muringa turi ku rutonde rw'ibyibitseho ubukungu mu by'imbonezamirire ibyo bakunze kwita superfood mu cyongereza babyita superfood kubera ko biba bifite urugero ruri hejuru rw'intungamubiri ubigereranije n'ibindi biribwa nk'uko madame erika manuel inzobere mu kuboneza imirire bigarukaho superfood nka muringa na malambe ziraboneka cyane muri mozambique kandi zifite akamaro Por exemplo, malambe, falando de superalimento, que ele tem mais nutrientes do que os outros.
tuvuze ku biribwa bifite intungamubiri nyinshi kurusha ibindi marambe yifitemo ingano y'imyunyungugu ya kalisiyumu ikubye inshuro ebyiri iboneka mu mata ku bijyanye na vitamine c marambe ifite izikubye inshuro eshatu izo wabona mu macunga ku bw'ibyo rero ifatwa nka superfood hari uturere tumwe cyane cyane mu majyaruguru ya mozambique aho bakora ibirungo bakanongeramo marambe ikindi kimera gifatwa nka superfood kiboneka muri mozambique ni muringa nacyo gikungahaye ku ntungamubiri zinyuranye kikagira ingano y'imyunyungugu ya potasiyumu ikubye inshuro enye y'umuneke Então, o potássio é muito bom para os músculos, para as caídas.
potasiyumu ni ingenzi cyane ku mikaya ku bantu bakunda kugira uburibwe mu mikaya ku bantu bakora siporo cyane baba bakeneye ko imikaya yabo isubirana vuba ku bana bagikura imikaya yabo ikirema nabo baba bakeneye imyunyungugu ya potasiyumu ubu bwoko bw'amafunguro bukize ku ntungamubiri ariko kandi buranaryoha cyane antonio sazarias umuhanga mu gutegura amafunguro yatweretse uko muringa n'amarambe byifashishwa mu gikoni Eh, falando da malambe, eh, malambe podemos usar twayikoresha mu gutegura isosi iherekeza inyama ifi inkoko kandi iba ari nziza cyane iboneka mu masoko yose yewe no mu dusoko twacu dutoya tuba henshi mu giturage biroroshye kuyibona kandi irahendutse cyane abantu akenshi bakoresha muringa mu mitobe bakora mu mbuto ndetse ishobora no kongerwa mu biryo bitetse mu gihe cyo kubitegura ku meza
mu gushaka kumenya byinshi ku biribwa bikungahaye ku ntungamubiri bikomeje kwamamara twaganiriye na nana ayisha tanko rwiyemezamirimo washinze inzu y'uburiro ya nana hasisi wani yabuja
Superfoods are foods that are nutrient dense and packed with lots of minerals and vitamins.
superfood ni ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zirimo imyunyungugu nyinshi na vitamine nyinshi bifite akamaro kenshi ku buzima zimwe mu ngero za superfood harimo ibishyimbo ubunyobwa amafi borokori n'imbuto urugero nk'ibishyimbo ni isoko nziza y'ubutare bwa feri borokori kabamo vitamine n'imyunyungugu bituma umuntu akura mu gihagararo amafi nayo akize kuri aside z'ubwoko butatu bwa omega zizwiho kurinda indwara z'umutima hanyuma ubunyobwa nabwo buzwiho kugabanya urugero rw'ibinure bya kolesitorole kandi ni bwiza ku barwayi ba diyabete yawurute nayo ni ingenzi cyane ku bagore kuko ikora nka porobiyotike arizo bagiteri z'ingenzi ku mikorere y'umubiri ntekereza ko supafudu zikwiye kuribwa mu buryo buhoraho mu rwego rwo kongerera umubiri ubudahangarwa ku ndwara nyinshi zandura mu buryo bworoshye ubu ukeneye kurya ibi biryo kugira ngo ugumane ubudahangarwa buri ku rwego rwo hejuru kugira ngo utandura byoroshye indwara iyo ari yo yose soya nayo ishobora kunyobwamo amata ya soya ku bana kandi iranaribwa hari icyo twita tofu mu cyongereza ushobora kuyishyira muri salade cyangwa mu ifunguro si ngombwa ko uyiteka umwanya munini mu mavuta kubera ko bituma itakaza intungamubiri rero soya nayo twayinjiza mu ifunguro ryacu dukora isosi ya tofu cyangwa tuyitegura kuri salade ibintu nk'ibi ku bijyanye no gufungura navugaga ngo tekereza ku buryo bwinshi wafunguramo ibi biribwa kuruta kuguma gusa mu buryo bumenyerewe biribwamo urugero twabikoramo imitobe twabitegura mu cyayi hari uburyo bwinshi twabifunguramo twabiteguramo amafunguro aryoshye cyane ibintu nk'ibyo moringa ni ikimera kizwi cyane ikanaba superfood yibagiranye mu by'ukuri ntibyazwa umusaruro uko bikwiye kandi byoroshye cyane kuyihinga moringa ifitiye akamaro kenshi umubiri kandi muri ako ni uko igabanya kubyimbirwa k'umubiri igafasha mu kugabanya ibinure bya cholesterol mu kugabanya umubyibuho ukabije mbese mu bijyanye no gucunga ukwiyongera kw'ibiro ifasha kandi mu kongera amashereka ku bagore bonsa natanga inama ko bihingwa cyane ku buryo biboneka hafi kubera ko mu gihe ubifite hafi ntiwagira ingorane zo kujya kubihaha ku mihanda itandukanye mu gihugu cya nigeria ngibi bimwe mu bitekerezo by'abaturage twabajije
dufite amagana menshi y'ubwoko bwa superfood nzi yewe nanazikubarira iyo nakubwira ni moringa uruberwa cyangwa rozera
dufite soya dabino dabino na kola kajanus kajan umukunde n'ibindi n'ibindi
data akunda kuma imizi ya moringa ngo mpekenye kubera uburyo ikarishye kandi ifasha imikorere y'umubiri wanjye nyikoresha mu kwivura utubyimba kubera ko njya ntugwara Ah, they are very healthy for human consumption.
ni nziza cyane kuzirya kandi zoroshya igogora
yego kubera ko nyuma numva ameze neza rwose ndabizi ko ikora nko mu isosi zikoreshwa mu isosi I normally garnish it with tomato.
mu busanzwe nyisiga ku runyanya urunyanya rubisi kuri puwavuro ku bitunguru no mu isosi ya kurikuri
iyo nyiriye ituma igogorwa ry'amafunguro rigenda neza rero ubwo nibwo buryo menya ko imfasha Well, you know, anything good, you feel it.
ni nziza cyane urabyumva urugero iyo uyiriye nta kibazo cy'igifu ugira igogorwa rigenda neza kandi ukagira ubuzima bwiza ukanumva ufite ingufu ibyo ni byo bipimo nkoresha amenya ko ifunguro ari ryiza kuri njye cyangwa atari ryiza
kubera ko nayiriye kenshi kandi mbona umumaro ifitiye umubiri wanjye
yego kubera ko nyuma numva ameze neza
mu gihe imihindagurikire y'ibihe yateje ibura ry'ibiribwa bimwe mu bihugu bya afurika byahoze bitunzwe n'ibinyampeke bitumiza mu mahanga nka senegali ubu birashakishiriza ku binyampeke gakondo nka foniyo yera cyane ku butaka bwumutse senegali yizihije umunsi ngarukamwaka wahariwe foniyo mu rwego rwo gukangurira abaturage kongera umusaruro w'iki kinyampeke gikize ku ntungamubiri akarere ka kedugu ko muri senegali kizihiza umunsi ngarukamwaka wahariwe foniyo ikinyampeke gifite inkomoko muri afurika y'uburengerazuba gikize cyane ku ntungamubiri nka poroteyine na sidamino zifite umumaro munini mu gukora poroteyine
intego y'uyu munsi ni ukumenyekanisha umumaro wa foniyo no gushishikariza abanyasenegali kuyikoresha mu ndyo yabo foniyo nta guruteni itera ikungahaye ku butare bwa feri kandi yera byoroshye idasabye imiti yica udukoko cyangwa ifumbire mvaruganda
foniyo ntigirwaho ingaruka n'ihindagurika ry'ibihe ntiduterwa ubwoba n'amapfa cyangwa imyuzure buri gihe foniyo tuba tuyizeye ibura ry'ibiribwa ryugarije henshi mu burengerazuba bwa afurika aho imihindagurikire y'ibihe iteza ibihe bibi cyane bigabanya umusaruro w'ibiribwa icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'intambara y'uburusiya kuri ikirere byagaragaje uburyo aka karere gatunzwe n'ibiribwa bitumizwa hanze nk'umuceri n'ingano
ubu ni igihe cyo gutangira gutekereza uburyo twagira ubuhunikiro bw'ibiribwa kuri afurika ndetse by'umwihariko kuri senegali kubera ko nitutabikora mu myaka icumi cyangwa makumyabiri ndakubwiza ukuri ko inzara izarimbura afurika yose imashini zitonora imbuto za foniyo zatanzwe n'ikigega cya amerika gishinzwe iterambere rya afurika zatanze umusaruro mu karere ka kedugu ho muri senegali
twifashishije imashini dushobora gutunganya ibiro ijana na mirongo itanu mu isaha imwe gusa mu gihe dukoresheje intoki tutanatunganya ibiro icumi senegali yatunganyije toni zigera ku bihumbi bitanu za foniyo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ugereranyije na toni zirenga igice cya miliyoni zatunganyijwe mu gihugu gituranyi cyayo gineya abakunzi ba foniyo bakizera ko abategetsi bazashyira imbere ubuhinzi bw'iki gihingwa mu rwego rwo kurwanya inzara ibyo bikaba byatuma kigera ku rwego rwo gutanga umusaruro mwinshi ushoboka kurandura sida bitarenze umwaka wa bibiri na mirongo itatu
inshuti mukomeje kudutega amatwi tubisegura ko tutabashije kurangiza icyo kiganiro kubera ko umwanya utubanye mutoya ndabashimye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu naho mu kanya saa moya n'igice